iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu bwacyaye neza muri kumwe na thomas kamirindi mu karere ka kisoro muri uganda muradukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda y'ijwi rya muhabura mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe naho mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu ikaze mu burundi ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu arushoto rirasaba perezida w'u Burundi guta muri yombi abategetsi bose bagize uruhare mu irekurwa ry'abatari babikwiriye mu bahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu dusaba rero nyine nshobora umukuru w'igihugu akatogarukiza ngaho kubera abo mu umukuru w'igihugu si bo babyikoranye abo mu butungane mu mapariki n'abaporokire batwara intara nabo nyine bagizemo uruhara ndayisaba vianney ni umutunganyabikorwa mukuru mu ishyirahamwe arushoto mu rwanda urukiko rukuru rwanze kongerera igihe cyo kwitegura karasira aimable mu rubanza aburanamo n'ubushinjacyaha abari bashimuse impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu wo muri tanzania maria sarungi baraye bamurekuye amakuru arambuye ni mu kanya gato mugume hafi ijwi ry'amerika aya makuru tuyahere hano muri leta zunze ubumwe za amerika perezida joe biden yaraye avuze disikuru yo gusezera ku bakozi ba minisiteri y'ububanyi n'amahanga kuri we amerika izahora ku isonga ku isi ati ubushinwa ntibuzigera buyitambuka eugene mukankusi araduha ibindi kuri iyi nkuru perezida biden yavuze ko amerika ikomeye ku rwego rw'isi kuruta uko byari bimeze mu myaka mirongo hari mu ijambo rye kuri politiki y'ububanyi n'amahanga hasigaye icyumweru kimwe rukumbi ngo perezida watowe donald trump asubire muri perezidansi y'amerika maison blanche perezida wa amerika ucyuye igihe yerekeje ijambo rye ku burusiya ubushinwa na irani anasaba ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi gukomeza gushyigikira ukraine cyakora perezida biden uwo yaragambiriye ariko atamuvuze mu izina ni trump ubwo yavugaga ko yongeye kubaka ubumwe mpuzamahanga mu myaka ine ishize nyuma ya manda ya mbere y'umurepublikani bagiye gusimburana ku ntebe avuga ko yaranzwe n'akajagari perezida biden yagize ati amerika yatsinze amarushanwa ku isi yose ugereranije n'imyaka ine yabanje amerika irakomeye urugaga rwacu rurakomeye abanzi bacu ndetse n'abo duhigana barushijeho kugira intege nke perezida joe biden yavuze ko perezida ugiye kujya ku buyobozi mbere yari yagaragaje ko yishimiye perezida w'uburusiya vladimir putin perezida biden yagize ati igihe putin yateraga ukraine yatekereje ko azatsinda kiev mu minsi mike ukuri ni uko kuva intambara yatangira ni njye jyenyine uhagaze i kiev ntabwo ari we biden yabaye perezida wa mbere wa amerika wasuye akarere kaberagamo intambara katagenzurwaga n'ingabo za amerika ubwo yagiriraga uruzinduko mu ibanga rikomeye mu murwa mukuru wa ukraine mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu mu ijambo rye biden yavuze ko amerika n'abafatanyabikorwa bayo badashobora gutera umugongo ukraine igihugu washington yoherejemo miliyari z'amadolari y'inkunga ya gisirikare kuva intambara itangiye muri bibiri na makumyabiri na kabiri hagati aho perezida biden yashimangiye ko ubushinwa butazigera buturenga kandi ko amerika izakomeza kuba igihugu cy'igihangange ku isi yongeyeho ko amerika yabashije kunga umubano ukomeye n'ubushinwa kandi ko nta kigeze kiwuhungabanya mu myaka ine hamaze ari perezida perezida biden w'imyaka mirongo inani n'ibiri nyuma yaje gusaba ubuyobozi bwa trump kuzakomeza politiki y'ingufu z'ivugurura avuga ko abahakanaga ihindagurika ry'ibihe ku buyobozi bwa trump batari mu kuri na gato ijambo rya politiki y'ububanyi n'amahanga rya biden rizakurikirwa n'ijambo rye ryo gusezera azageza ku banyamerika ari mu biro bye ku wa gatatu noneho tujye muri afurika impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu uzwi cyane muri tanzania maria sarungi wari washimuswe ejo bundi ku cyumweru n'abantu bitwaje imbunda i nairobi muri kenya yaraye arekuwe fideli niyo ngabo araduha inkuru umuvugizi w'ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu amnesty international ronald ebole yabwiye televiziyo bbc ko maria sarungi tsehai yinjirijwe ku nguvu mu modoka ku mugwa mukuru wa kenya nairobi tsehai yarasangiye amasanamu ya videwo n'abamukurikirana ku rubuga x umuriyoni n'ibihumbi amajana atatu aboneka ko yahahamutse maria sarungi Tsehai ni umuntu anebagura bikomeye perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ni umuntu kandi aharanira bikomeye uburenganzira bwo kugira amatongo n'ubwo gucikiriza ivyiyumviro muri Tanzania yagirije leta yiwe ko yagarukanye intwaro y'agahotoro muri Tanzania Faith Odhiambo ayoboye ishyirahamwe ry'abanyamategeko muri Kenya mu butumwa ku rubuga X yatangaje ko bashoboye kubohoza Tsehai mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru yavuze ko barungitse ubutumwa butomoye ko batazorekurira igihugu cabo kuba ikibanza abantu banyururizwamwo haba abategetsi ba Kenya canke aba Tanzania ntaco bari bwavuge ku inyuruzwa rya Maria Sarungi Tsehai hari amakenga ko Tanzania ishobora kuba iriko isubira ku ntwaro y'agahotoro nk'iyaranze nyakwigendera President John Magufuli ivyo naho President ahari muri iki gihe Samia Suluhu Hassan yakuyeho ingingo yaziririza abatavuga rumwe na leta kugira amakoraniro kandi yari yemeye kurekurira abanyapolitike b'ivyumviro bitandukanye guhiganwa ijwi ry'amerika dukomereze muri nigeria guverinoma yemeye icyo yise kwibeshya ko ingabo zayo zirwanira mu kirere indege z'intambara zarashe aho zakekaga abayoboke b'imitwe yitwaje intwaro mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu zihitana abasivile benshi eugene mukankusi aragarutse ibiro ntaramakuru by'abanyamerika associated press byavuze ko ari ku nshuro ya gatatu mu gihe kirenga umwaka ho gato igisirikare kibeshya mu gutera amabombe hakoreshejwe indege ku ntagondwa n'imitwe y'inyeshyamba kuri iki cyumweru ingabo zirwanira mu kirere za nigeria zari zibasiye inyeshyamba zo muri leta ya zamfara ubwo umuvugizi wa guverineri w'intara yavugaga ko bamwe mu bagize umutwe w'abasivili bahurijwe hamwe n'abaturage birindira umutekano baraswagaho abayobozi ntibavuze umubare w'abaturage bishwe cyakora hari umuturage wavuze ko babaruye imirambo igera kuri makumyabiri ingabo zirwanira mu kirere zavuze ko zirimo kubikoraho iperereza hagati aho guverineri w'intara ya zamfara yavuze ko igitero cy'indege mu mpera z'icyumweru cyagenze neza kuko kibasiye amabandi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda amakuru yo hirya no hino ku isi tuyasezerere kuri uru rugendo rwa perezida wa irani masudo pezeshkiyan uzagenderera uburusiya ku wa gatanu w'iki cyumweru ibihugu byombi bizaboneraho gusinya amasezerano y'ubufatanye budasanzwe ibindi kuri iyi nkuru fidele niyongabo ibiro vya perezida w'uburusiya kremlin bitangaza ko muri urwo rugendo abategetsi b'ibihugu byombi bazoganira ku vyerekeye gufashanya kurushiriza harimwo mu bisata vy'ubudandaji n'imitahe gutwara abantu n'ibintu hamwe n'ibibazo biraje ishinga amakungu mu vyateye impunge ngo abategetsi bo mu bihugu vyo mu burengero bw'isi uburusiya na iran vyarakomeje kurushiriza gufashanya hagati yavyo mu vyerekeye igisirikare na politiki ni mu gihe uburusiya bubandanya ibitero vyabwo muri ukraine kandi intambara ibandanya mu buseruko bwo hagati bw'isi ibihugu vyo mu burengero bw'isi vyarafatiye ibihano bikomeye uburusiya na iran birimwo ivyerekeye ibisata vy'amasoko ntanganguvu bifitiye akamaro gahambaye cane ibihugu vyombi urugendo rwa perezida wa iran masud pereshkian mu burusiya ruzoba rubaye iminsi mikeyi imbere y'uko perezida aherutse gutsinda amatora muri amerika donald trump ashikiye ubutegetsi donald trump ariko arondera guhagarika bidatevye intambara zo muri ukraine no mu buseruko bwo hagati bw'isi
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudusanga no kuri youtube na facebook radiyo yacu voa no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com mu burundi abategetsi batatu bo mu biro by'umukuru w'igihugu baheruka kwirukanwa mu kazi bari muri gereza nkuru ya mpimba i bujumbura kuva ejo bundi ku cyumweru baregwa uruhare mu irekurwa ry'abanyururu batari ku rutonde rw'abagiriwe imbabazi n'umukuru w'igihugu ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu arushoto ryemeza ko atari bo bonyine bakwiye kubiryozwa rirasaba rero perezida evariste ndayishimiye guta muri yombi n'abandi bose bakekwaho uruhare mu irekurwa ry'abatari babikwiye vianney ndayisaba umutunganyabikorwa mukuru w'ishyirahamwe arushoto arabiganira na mugenzi wacu diane ninenazwe muri arushoto twumva tubamenyesha yuko dushima cyane ingingo y'icyo mukuru yafashe yo kwirukana abo bantu kuko abari kurekugwa so bari kugwa hari amakosa tunegura twabonye imigwi itatu bafashe barekura abantu batari ku kigo cy'umukuru w'igihugu ugasanga umuntu yakoze viyore yishe umuntu ararekuwe bacafata abantu bagize ica kane bari ku byaha bito bito ntibabarekura icya gatatu twagaye ni uko bafashe abari kurekugwa babashyira mu kibanza cy'undi muntu kubera igiturire n'amahera muri uwo mwanya urumva yuko muri ejo turabishima kubona bafashwe dusaba rero nyine mukuru w'igihugu akatogarukiza ngaho kubera mu matoza dufise ishoto n'amaraporo akuyiye sibo bavyikoranye abo mu butungane mu maparike n'abaporokire batwara intara no muri parike nkuru y'igihugu yitwa parike generali nabo nyine bagizemo uruhara mu vyo dufise amaraporo nabo nyene nk'ivyabereye ku mpimba turafise nk'umuntu twamenye yatanze imiliyoni mirongo ibiri yishe umuntu yongera mu amahera barekuye n'abatwara amabohero nk'akarorero dutanga mu ibohero rukuru rya bururi umukuru w'ibohero rya bururi yararekuye umwigisha yishe umunyeshuri yigisha ubu amuhoteye inkoni gushika apfe yaciye amurekura atanze umuriro n'ibihumbi magana atanu urumva ko akamaramaza mu gihugu n'amategeko n'ubutungane hama abo bose mutanga ko uburorero mwarakurikiranye amadosiye yabo murabaraba kuva bakiriye gushika barekugwe kugira ngo muze mwemeza muti uyu yararekuwe atabwirije kurekura mwarabikurikiranye ayo matoza nimba mwarayakoze mwarabihaye abo vyega imbere ko barekugwa babishe gute abo vyega yari yanunguruje urubanza rwe rwari ni rwa- rwari rukiyankuru yari yamaze kungurira muri sentare swemanza ya bururi Um- umuco mutubajije ngaho ko twabibwiye abadukurira twe twaribwiye abadukurira ibiganiro twatanze vyose twarasaba nyenisho mukuru w'igihugu tugasaba umushikiranganji w'ubutungane twagiye turabimenyesha amanyanga ariko araba twatanze ivyegeranyo ndetse n'ivyo twakoze vyose twarabirungika mu biro vy'umukuru w'igihugu twerekana amanyanga yabaye abo bantu mwemeza ko mwakoreye ko amatohoza bakarekugwa bidakwiriye ubu bari bari mu kibano baramaze kunyaga yose canke benshi barahunze iyi saa tuvugana tumaze kubitanga benshi barekuwe rirashyira mu mategeko benshi bari- barahunze n'imiryango imaze kubona batashe baciye bahunga So, abo bakiriyo bariyo barindiriye ko bazorekugwa hariho abasohotse ku mazina yabo bimeze gute niho rero aho hantu hari ishoto ifitiye amakenga kandi iriko irakora cyane tuguma dukoreko cyane kuko urumva yuko bamaze gufata abantu mm, bakabarekura ku mazina y'abandi bantu bafunzwe hagarekurwa abatari kurekurwa urumva ko bigoye kugira barekurwe nicyo gituma rero dusaba nyinshi mukuru w'igihugu ko ashinga komisiyo komisiyo irimo a- amashirahamwe yari ateka akazina muntu yigenga komisiyo yigenga dushiremo na bamwe muri cndh mu mugwi w'igihugu wigenga cndh naho mwerekezo tutabemera neza kuko benshi bafungwa baba babona badufashe urugamba kugira ngo dutohoze ibintu bitatu dutohoze abantu bose bari mu mbuto bararekuwe kandi barejejwe kugira ngo duce dusaba mukuru w'igihugu barekugwe nabo tuje dus- kandi turaba abantu bafite ibyaha bito bito n'abahejejwe icya kane cy'umunyororo bashyirwe mu kigo cy'umukuru w'igihugu abo bagiye barasimba babashyiramo abandi barekugwe Tuje dus- tuje dus- tunga dukora ikindi kintu kuraba aba- abaporokire bose n'abamajisita abari bagize ya komisiyo y'umukuru w'igihugu nabo mu biro by'umukuru w'igihugu bagizemo uruhara no mu biro by'ubushangi bw'ubutungane bace ba- bace bahanwa bakugwe kandi baronka ibihano bibabereye umukuru w'igihugu c'u Burundi yari yavuze yuko mu babwirizwa kurekurwa ari abanyororo ibihumbi bitanu n'amajana ane na mirongo ine na babiri kugera ino saha amakuru mwakoreye ko muri aba harekuwe bangahe mu bo yababariye mu banyawe maraporo dufise eh, mu maraporo dufise ba nyawe muri reshoto ifata ikibanza hateza kurekurwa abantu ibihumbi bitanu n'amagana na mirongo ine na babiri umukuru w'igihugu yagihigongwe muri dekere y'umukuru w'igihugu mugabo hamaze kurekurwa ibihumbi bine n'abantu cumi n'umwe gusa mu maraporo dufise ifata ikibanza abo Urumva bandi yuko abari barenga igihumbi baracyari mu mbuto abo bandi barenga igihumbi hari amakuru eh, yizewe y'igituma batoba bararekugwa igituma tubarari kugwa twarakimenye igituma atari kugwa ni amanyanga nyene ariko arakorwa nabo mushaje ubutungane mu maparike nabo bona bari ba- bari bafunzwe kugira ngo bikunde baze bararya igituriye kuko igituma baze baronka abantu baba- bakaba abandi ba- batanze amahera naho muri abo ibihumbi bine na cumi n'umwe dufise ntabwo bose abarekuwe kuri igihombo cy'umukuru w'igihugu bari bari mu kigongo kuko nababwiye yuko hariho abantu barekuwe mu kibanza c'abandi ijwi ry'amerika tuve mu burundi tujye mu rwanda umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru yategetse ko aimable karasira uzaramba atangira kwiregura ku byaha ubushinjacyaha bumukurikiranyeho karasira n'abamwunganira mu mategeko bari basabye igihe gihagije cyo gutegura imyiregurire ye eric bagira ubusa araduha inkuru irambuye abanyamategeko Bruce Bikotwa na mugenzi we Felicien Gashema bunganira impirimbanye Aimable Karasira uzaramba babwiye urukiko ko bamaze igihe gito cyane bemerewe kumwunganira bavuga ko bakunze guhura n'amananiza ya gereza afungiwemo igihe babaga bashaka gutegurana urubanza bavuga ko gereza ya mageragere mu nkengero z'umujyi wa kigali afungiyemo itabemerera kwinjira nayo ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa bavuga ko batemererwa gukoresha na mudasobwa za gereza bategura urubanza aba banyamategeko bakavuga ko hari ibimenyetso by'ubushinjacyaha bigizwe n'amavidewo bagombye kureba bari kumwe n'uwo bunganira umushinjacyaha akavuga ko izo videwo zigize ibiganiro karasira yacishaga ku muyoboro wa youtube zikubiyemo ibyaha murega ibyo ni uguhakana gupfobya no guha ishingiro jenoside gutangaza amakuru y'impuha gukurura amacakubiri mu banyarwanda no guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda urukiko rwavuze ko igihe bahawe bagombye kuba hari icyo bakoze kigaragara ubushinjacyaha n'urukiko bagasanga uruhande rw'uregwa bagamije gutinza urubanza bavuze ko ayo mavidewo bashaka kurebana na karasira bitaba ngombwa ko baba bari kumwe ubushinjacyaha bwasobanuye ko atarejeshwa za videwo kuko zakabaye ahubwo ari amwe mu magambo azikubiyemo abanyamategeko bakavuga ko kubaha umwanya uhagije byatuma basesengura byimbitse zimwe muri izo videwo karasira atemeranywaho n'ubushinjacyaha urundi urubanza rugiye kumara imyaka ibiri rutangiye kuburanishwa mu mizi umucamanza yashingiye kuri iyo ngingo ategeka ko urubanza rugomba gukomeza yategetse kandi ko uruhande rwa karasira ruhabwa uburyo kugira ngo rubone izo videwo bashaka kwireguraho mu rubanza Bruce bikotwa umwe mu banyamategeko bunganira karasira yatangarije ijwi rya amerika ko nyuma yo kuva mu rukiko umuyobozi wa gereza yahamagaye mugenzi we felicien gashema abemerera ko bashobora kuzajya kuri gereza bakaborohereza kubona ayo mavidewo ku cyifuzo cy'umucamanza cyo kwimura karasira akava muri gereza ya mageragere akajya mu yampanga hafi y'urukiko uregwa yabyanze umucamanza yasobanuye ko byari kuba byiza urubanza rwihutishijwe rukaburanishwa buri munsi karasire yasabye kuguma muri gereza ya mageragere kandi urubanza ntirube ku minsi yikurikiranya yavuze ko byaba biri mu nyungu ze no kumufasha kubera uburwayi bwe mu mvugo y'uregwa ibumbatiye amarangamutima yabwiye umucamanza ati mageragere maze kuhamenyera n'iyo ndiza abo tubana bamenya uko bampoza sinshaka kubona andi masura kuko byangiraho ingaruka impapuro z'abaganga mu bihe bitandukanye zagaragaje ko karasira afite ikibazo gikomeye cy'indwara y'agahinda gakabije amaranye imyaka isaga makumyabiri yakunze kuvuga ko gikomoka ku mateka asharira ya jenoside yamugizeho ingaruka ku rundi ruhande abaganga b'inzobere bashyizweho n'urukiko banzuye ko uburwayi bwa karasira butigeze bugira ingaruka ku bwenge bwe bityo ko bitamubuza kuburana ibyaha aregwa n'ubushinjacyaha karasira w'imyaka mirongo ine n'umunani y'amavuko aburana ahakana ibyaha byose avuga ko nk'impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu ibiganiro yatangazaga mu bihe bitandukanye naho yakoze ibyaha asobanura ko yabikoraga agambiriye gushyira icyo yita ukuri ahagaragara no kunenga ibitagenda karasira wahoze ari umuhanzi icyarimwe na mwarimu muri kaminuza y'u rwanda yari yarashinze umuyoboro wa youtube awita ukuri mbona avuga ko atarota apfobya ahakana cyangwa ayishingiro jenoside yamugizeho ingaruka urukiko rwanzuye ko urubanza rugomba gukomeza muri iki cyumweru ndetse no mu gitaha rw'irusa ijwi ry'amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda ijwi rya amerika dukomereze ku birebana na demokarasi ibihugu birenga mirongo irindwi byo ku isi yose birimo abaturage bagera kuri miliyari enye batoye ababayobora mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane hafi ya byose muri ibyo bihugu birimo n'ibyateye imbere n'ibikiri mu nzira y'amajyambere ibintu ntibyagenze neza ku bari basanzwe bari ku butegetsi inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika turayigezwaho na tuyarive ndayishimiye ukorera i kigali mu rwanda ibihugu birenga mirongo irindwi birimo abanyagihugu bagera kuri miliyari zine baratoye ababayobora mu bihugu nka byose biteye imbere no mu bihugu biri mu nzira y'amajambere hatari hake ibintu ntibyagenze neza ku bari basanzwe bari ku butegetsi nk'uko byatangajwe na rachel kerenfield ayoboye ikigo kijeje guteza imbere amahoro mu makungu kiri washington dc uhereye mu buhindi leta zunze ubumwe za amerika ugashika mu buyapani ubufaransa n'ubwongereza abanyagihugu bari barambiwe n'ibibazo ibibazo by'ubutunzi n'umutekano muke mu makungu bariyamirije abategetsi bari bahasanzwe amatora mu bihugu bimwe bimwe nka mozambique muri afurika na georgia ku mugabane w'uburayi yaranzwe n'imyiyerekano ikomeye mwarimu kasimido yigisha ibyerekeye ibibazo mu makungu kuri kaminuza yo muri leta ya georgia muri leta zunze ubumwe za amerika yanonosoye ibijanye na demokarasi yatangaje ko umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane wabaye umwaka mwiza cyane ku banyepolitike batsimbataye cyane ku mico n'imigenzo bya kera mu bice bitari bike byo ku isi ni mu gihe wabaye umwaka mubi cyane ku bayobozi b'ibihugu bari bahasanzwe uyu muhinga mu bya politike yavuze ko umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane wabaye kandi umwaka mubi cyane kuri demokarasi ku isi rob ford wo muri kaminuza ya manchester mu gihugu cy'ubwongereza yatangaje ko kuba abanyagihugu bari bashavuriye ababayobora byatumye n'ibintu bitari bike harimo ibiciro by'ibintu bya nkenerwa bija hejuru cyane simasha ayoboye ikigo kijejwe gufasha mu bijanye na demokarasi n'amatora gifise icicaro ku mugwa mukuru w'ubusweda stockholm yatangaje ko amatohoza yakozwe mu makungu yerekana ko demokarasi ari ikintu abantu babandanya gushigikira cyane ko yamara ibitigiri by'abayishigikiye bigabanuka umuntu ababajije ukugene bashimishijwe na demokarasi yabo simasha agira ati abanyagihugu barashaka demokarasi barakunda ivyumviro vyayo yamara mu gihe bayibona iri kwishigwa mu ngiro hari igihe usanga babona ko itubahiriza ibyo baba biteze ko ibarangurira ku mugabane wa afurika muri afurika y'epfo urugero rw'ubushomeri ruri hejuru cyane hamwe n'ubusumbane bukomeye cyane ku bijyanye n'amikoro y'abanyagihugu byatumye umugambwe uri ku butegetsi anc utakaza bikomeye icyizere cy'abanyagihugu uwo mugambwe waratakaje amajwi menshi cyane mu matora yabaye mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze wategerejwe kugira urunani n'imigambwe itavuga rumwe na leta kugira ngo ubandanye kuyobora igihugu abayobozi bari ku butegetsi baratsinzwe kandi mu bihugu bya botswana senegale na ghana muri botswana abanyagihugu bariyamirije umugambwe wari umaze imyaka mirongo itanu n'umunani uri ku butegetsi muri namibiya umugambwe uri ku butegetsi swapo waratsinze amatora yabaye mu kwezi kwa cumi na kabiri yamara watsinze n'amajwi ari hasi cyane muri mozambike naho nyene ubutegetsi bumaze igihe kinini buri mu minwe w'umugambwe umwe frelimo uyu mugambwe umaze imyaka yababa mirongo itanu ku butegetsi wemeza ko watsinze amatora y'uno mwaka abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu yamara baransi ibyavuye muri ayo matora bemeza ahubwo ko venansiyo mondirane atavuga rumwe na leta akaba yaje ubwa kabiri mu majwi ariwe yayatsinze mu gihe amatora yo muri ico gihugu yakurikiwe n'imyiyerekano ya banki byayavuyemwo kwa kunu wamahi yigisha iby'amahoro no gutorera inyishu amatati kuri kaminuza ya amerika iri washington dc asanga uwatsinze afise igikorwa co gushira hamwe impande zose zirimwo izitemera ibyavuye mu matora mu ntumbero yo kurinda amatati y'urutavanako
iyo utsinze ubwirizwa gukora ibishoboka byose ukunga umwe mu gihugu nizere ko azoshobora kubikora ntidukeneye kumva ikindi gihugu co muri afurika kija mu kaga
ku mugabane wa aziya mu buhindi umugambwe w'umushikiranganji wa mbere narendra modi waratakaje amajwi menshi cyane mu matora y'abashingamateka yabaye mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze wategerejwe kugira urunani n'iyindi migambwe kugira ngo ubandanye kuyobora igihugu ni mu gihe abatavuga rumwe na leta bongereje ingufu zabo inshuro zibiri mu bwongereza naho mu matora yabaye mu kwezi kw'indwi mu mwaka uheze abanyepolitike batsimbataye cyane ku mico n'imigenzo bya kera baratsinzwe mu matora nyuma y'uko bamaze imyaka cumi n'ine ku butegetsi umugambwe w'abakozi watsinze amatora n'amajwi menshi cyane no mu gihugu c'ubuyapani umugambwe uri ku butegetsi waratakaje amajwi menshi cyane mu matora yabaye mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze abanyagihugu bari bashavujwe cyane n'amarorerwa y'uwo mugambwe afatiye ku bunyonyezi bw'amafaranga y'igihugu mu bufaransa umugambwe hariyema nationale udashaka bimukira b'abanyamahanga ku butaka bw'igihugu waratsinze batsinze inshuro ya mbere y'amatora y'abashingamateka mu kwezi kw'icumi na rimwe kwarangiye yamara uruna n'umugambwe uri ku butegetsi wagiranye n'iyindi byatumye uwo mugambwe urangiza mu kibanza ca gatatu mu nshuro ya kabiri y'amatora muri leta zunze ubumwe za amerika muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane donald trump yaratsinze amatora ya perezida yabaye mu kwezi kw'icumi na rimwe ibihugu bicuditse na amerika n'ibizirana nayo byiteguriye kubona iby'umuperezida ashira imbere cane inyungu za amerika hazokora mu kiringo ciwe ca kabiri umwaka twatanguye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu hazoba amatora y'imbere y'igihe mu gihugu c'ubudagi inyuma y'uko umushikiranganji wa mbere olaf scholz atakaje icizere mu itora ryabaye ku itariki ya cumi na gatandatu y'ukwezi kw'icumi na kabiri ayo matora ashobora kuzoba mu kwezi kuza kwa kabiri k'uyu mwaka amatora azoba kandi muri canada muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu umugambwe uri ku butegetsi w'umushikiranganji wa mbere Justin Trudeau waratakaje icizere mu banyagihugu inyuma y'imyaka cumi n'ibiri umaze ku butegetsi
dusangira ijambo dushaka agasaro kaburaga muri isanga ku ijwi ry'amerika
murabizi perezida watowe wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump azarahira kuri makumyabiri y'uku kwezi atangire imirimo ye hano ku ijwi rya amerika tuzabategurira ibiganiro bidasanzwe porogaramu yacu y'amakuru yo ku mugoroba isanzwe itangira saa moya n'igice kuri uwo munsi bwo izatangira saa moya zuzuye igeze saa mbiri donald trump azarahira isaa moya mu kadomo ku isaha y'i kigali mu rwanda n'i bujumbura mu burundi turabararitse rero kuri radiyo no ku mbuga zacu zose
dusangira ijambo dushaka agasaro kaburaga murisanga ku ijwi ry'amerika
ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima muri leta zunze ubumwe za amerika gitangaza ko abagore mirongo inani ku ijana bari mu myaka yo kubyara ku isi bafite indwara ya fibroyide yiganje cyane cyane mu biraburakazi barimo nabo muri afurika muri uganda imibare itangazwa na guverinoma yerekana ko abagore bane ku icumi bafite iyi ndwara y'ibibyimba byo muri nyababyeyi dr george gwako ni umwarimu muri kaminuza ya nairobi muri kenya arasobanura icyo fibroyide ari cyo n'icyakorwa mu kwita ku bayirwaye ni no mu ijwi rya mugenzi wacu tim ishimwe The etiology or the cause of fibroids uh, is actually not known, but we know that there are certain. Uh, intandaro y'igitera fibroyide kugeza ubu ntizwi neza ariko tuzi ko hari bimwe mu bintu bishyira umugore mu kuba yarwara fibroyide urugero nk'abagore bafite abana bake cyangwa badafite n'umwe abagore bagiye mu mihango yabo ya mbere imburagihe wenda nko munsi y'imyaka icumi ikoreshwa ry'urushinge mu kuboneza urubyaro byo ntibivugwaho rumwe abagore bafite umubyibuho ukabije barwaye umuvuduko ukabije w'amaraso barwaye diyabete ariko rero harimo n'igice gikomeye cyo kuba yaturuka ku tunyangingo sano tuzi ko uburwayi bwa fibroyide bukunze kwibasira abantu bahuje imiryango ariko kandi bukaba buniganje cyane mu birabura ugereranije n'abazungu ndetse n'abakomoka muri amerika y'epfo hanyuma icya nyuma cyabutera ni ibibazo bishingiye ku buryo ubaho urugero kurya amafunguro yiganjemo inyama kunywa inzoga nyinshi kunywa itabi kubura vitamine d mu mubiri ndetse n'izindi mpamvu ubusanzwe uburwayi bw'ibibyimba bwa fibroyide tubushyira mu burwayi bwerekeranye n'imihango hari ibibyiga ibice byo munsi y'umukondo ndetse bikaba byabangamira uburumbuke ibyo ni ibya mbere ikindi ni impinduka mu bijyanye n'imihango zikunze kugaragarira mu kuva amaraso menshi kandi igihe kirekire mu gihe cy'imihango kuri fibroyide zibyiga ibice byo munsi y'umukondo zishobora kugabanya ingano y'uruhago bitewe n'aho byaje bishobora kandi kugabanya ingano y'ahasohokera umwanda munini cyangwa se ingano y'amara bishobora kandi kugabanya imitsi ijyana amaraso mu rukenyerero aho umuntu ashobora kugira ikibazo cyo kuziba kw'imitsi ku burumbuke yego turabizi ko ibibyimba bya fibroyide rimwe na rimwe bishobora gutera ubugumba bishobora no gutera ugukuramo inda kenshi ndetse no mu gihe cyo gutwita bishobora gutera ububabare bishobora kandi kubangamira uguhindukira k'umwana mu nda bikaba byasaba ko umubyeyi abyara bazwi ndetse na nyuma yo kubyara bishobora gutera kuva amaraso menshi cyane ariko nk'uko twabivuze ni ngombwa kumenya ko mirongo itatu ku ijana by'abagore bashobora kugira ibi bibyimba bya fibroyide ariko nta bimenyetso bagaragaza hariho uburyo bwinshi bwo kubivura bijyanye n'aho biri ingano yabyo uko umurwayi agaragara imyaka ye ndetse n'ibyifuzo bye mu bijyanye n'uburumbuke muri rusange uburyo bw'ubuvuzi bwashyirwa mu byiciro bitatu hari aho bisaba ko ibyo bibyimba tubikurikiranira hafi tuvuge niba umuntu akiri muto akaba arwaye ibibyimba bya fibroyide kandi nta bimenyetso bibigaragaza urategereza nta kintu ugomba gukora fibroyide ni ibintu bisanzwe ubushakashatsi bugaragaza ko hagati y'icumi na mirongo itatu ku ijana by'abagore bagira ibi bibyimba byo muri nyababyeyi rero inama ni uko bakwiye kujya bisuzumisha kandi nk'uko wabivuze ntabwo bitera kanseri biravurwa bigakira hari uburyo bwinshi bw'ubuvuzi ntabwo bivuze ko niba urwaye fibroyide dogiteri azakuvanamo nyababyeyi mujye mwisuzumisha bihoraho
nshuti muduteze amatwi aha niho aya makuru tuyashoreje mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama